Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije mwese abo turi kumwe ni Eugenie Mukankusi basuhuza kandi mbaye ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba. mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu rwanda naho mu burundi mudukurikira ku mirongo migufi short wave kuri metero cumi n'icyenda no kuri metero makumyabiri na kabiri mu karere ka kisoro muri uganda mudukurikira kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda ya radiyo ijwi riyobora turi no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com tukanabibagezaho duherereye mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda no gufasha guhagarika ikwirakwira ry'icyorezo cya virusi ya korona u rwanda rurateganya gushyiraho ikigega kizafasha abacuruzi bahuye n'igihombo kuzahura ubukungu bw'igihugu bwasubijwe inyuma na covid cumi n'icyenda icyo kigaro turateganya ko leta ariko tugakomeza tugashaka n'andi n'abandi bashobora kubishyiramo amafaranga kugira ngo cyaguke kurushaho turateganya ko mu gihe cy'icyumweru kimwe cyaba gitangiye uwo ni minisitiri w'imari n'igenamigambi w'u rwanda uziye ndagijimana mu burundi ibikorwa byo kwiyamamariza amatora bigeze ku munsi wa cumi na kane izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezeho ku buryo burambuye mu mwanya muto ntimujye kure duhere mu burundi aho kwiyamamariza amatora ya perezida n'ay'abashingamateka n'abajyanama b'amakomine bikomeje bigeze ku munsi wa cumi na kane umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi cndd fdd n'uwo bahanganye userukira ishyaka cnr bahuriye mu ntara zo mu majyepfo y'igihugu umukandida w'ishyaka uprona nawe hamwe n'abandi ibibazo byo gucyura impunzi kuvugurura imigenderanire n'akarere ndetse n'amahanga guteza imbere ubukungu n'inzego z'umutekano n'ubutabera ni bimwe mu byo bagenda bagarukaho umunyamakuru w'ijwi ry'amerika pierre cave niyo nkuru aduhe inkuru irambuye igikorwa cyo kurondera amajwi mu matora adasigaje n'iminsi icumi kirabandanya mu burundi intara zose z'igihugu zisa n'izimaze kubona n'imiburiburi umukandida umwe evariste ndayishimiye asarukira umugambwe uri ku butegetsi cndd ari mu bumanuko bw'igihugu imakamba aho yagiye avuye imatana yiyemeje ko ku butegetsi bwiwe niyagira amahigwe agatorwa impunzi ubu zibarizwa mu bihumbi birenga amajana atatu zizotahukanwa igihugu kiryoshe nk'igice iwacu kirimo amahoro kirimo impore ukazabumva ngo hariho umurundi yitwa impunzi yemwe icyo rero tugira tucambarire abarundi umwe wese abe muhiriwe atungatunganirwe mu vyiwe abo bahezwe n'abanyepolitike ni ukubagarukana bidatevye bitahira abanyepolitike bobo bazi ivyo bakora baraguma bahendwa n'umukoroni muga abarundi ntibitahira n'ababajwe n'abarundi bari ngaha hagati mu gihugu baguma babona umengana impunzi urazayo bagowe ntuze wari abarundi bene wacu tugiye kubikora ivyo nta n'umwe azokwitwa ngo ni impunzi ngo kubera vyamunaniye gushika mw'itongo ryiwe n'igisata c'ubutungane ntazogisiga inyuma mu gihe yari ari mu gice kirimwo imanza nyinshi z'amatongo abantu bama mu manza z'urudaca kubera barenganywa ugasanga aragurishije inka yiwe kugira afate ingendo agiye kuburana kubera iki sentare y'intango irenganya nicyo gituma rero tugiye guhagarukira ikibazo kijanye n'abacamanza barenganya none wowe uca urubanza ku izina ry'abenegihugu uca urenganya abenegihugu rero ico kibazo kijanye n'ubucamanza tuzogihagurukira cane gasito sindimwo ubu ageze mu ruyigi avuye mu cankuzo uwo asarukira umugambwe w'abadasigana iprona ico azoshira imbere ni ukunagura urwego rwa gisirikare n'imigenderanire mugatora iprona tugiye gukora udushoboye kose abajeje umutekano abasirikare n'abapolisi nabo nyene bongereza umushahara cyo kimwe n'abandi bakozi bose nimwadutora tuzoca twugurura imbibe zose imigenderanire y'uburundi n'andi makungu asubire isubire isamirane ukuri kwanya kuri ico agatogwasa aserukira umugambwe sanal amwongerera ko imigenderanire mu by'ubutunzi n'amakungu uyu urugendo rwiwe rumugejeje mu bumanuko bw'igihugu avuye muri bujumbura rirare no mu rumonge hariho kandi n'umugambi twokwita ko ari uwo w'akarere twoshobora kurangurana n'ibihugu biri mu burengero bwacu cyane cyane kongo na angora uwo gushyika uno munsi uburundi dutegemeye umuhora wo mu buseruko none mu gihe woba ingorane hariya mu buseruko byoca bigenda gute ino mu burengero ata kintu ducishanye nawe turiyumvira yuko boba kugirana amasezerano n'ibyo bihugu tukaraba ukuntu kubakwa ibarabara ry'indarayi yohuza tanganyika niba hari ya atlantike hari i rwanda muri angola arabaza kugira amasantarare y'izuba cyane y'umuyaga amasoko atangwe hanyuma umuyagankuba ugwizwe umaze kugwizwa wewe urashobora kubona uti ibi bigazi byacu ngaha ndashobora guhinguramwo iki cyane kiriye iryo soko ushyire nawe ngaho ubikore uduhere akazwaruka abakandida bariko bariyamamaza ntibasiga inyuma kwemanga ko hamwe batowe bazokubahiriza agateka ka zina muntu diodone nahimana uwigenga ageze mu rugigi arabigarukako inkingi ya mezo ishira imbere ni uko ata muntu azozira icari ubuzima bwa kiremwa murundi wese kiremwa muntu wese w'umurundi butegereza kubahirizwa umuntu azokwica umuntu umuntu azohohotera ubuzima bwa kiremwa muntu amuhoye icari atigize kuba cyangwa mu ibyo yiyumvira mu bya politiki ntituzomwihanganira tuzomuhana ku rugezo rwaho igihugu cyose kibimenye ko ubuzima bw'umuntu bufise agaciro umuntu wese ategereza kubahirizwa mu iteka ryiwe abakandida bagera ku ndwi bariko bariyamamaza mu gihugu cose basigaje ikiringo c'indwi imwe kuko bazosozera ivyo bikorwa ku munsi wa mungu itarike cumi n'indwi bazoca bafata akaruhuko k'iminsi ibiri maze ku wa gatatu be n'abanywanyi babo baburabire mu rugi kugira ngo bitaba amatora nyezina n'amatora gushika ubu atandorerezi n'imwe mvamakungu ziratangaza ko zizoyacungera n'abaturuka mu muryango wa afurika y'ubuseruko eac bari babisavye leta y'u burundi yababwiye ko igihe cabaheranye kuko bategerezwa gushika mu burundi kera bakabanza guca mu kato kugira ngo basuzumwe ko atamugera wa korona binjiranye mu gihe akato kamara iminsi cumi n'ine vyumvikana ko naho bogenda kuri uyu wa mbere bazova aho basuzumirwa amatora yaraheze n'ivyayavuyemwo vyaramaze gutangazwa n'umugwi ujejwe amatora senip gusa igihugu cavuze ko cikwije kandi ko hari amashirahamwe ahagije mu gihugu azocungera ayo matora pierre claver niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
ku bakunzi ku banywanyi b'ijwi ry'amerika ndabasuhuje hano i washington kubera ikiza cya virusi ya korona kimaze kuzenguruka ibihugu byinshi byo ku isi radiyo ijwi ry'amerika yahagurukiye kurinda abanyamakuru bayo muri iyi minsi abanyamakuru bacu hano i washington barakorera mu rugo n'abanyamakuru bari hirya no hino ku isi badutarira inkuru twabasabye kwigengesera niyo mpamvu hari ibiganiro byinshi muzasanga ko byahindutse cyane cyane ikiganiro muri isanga ntitukibagezaho ikiganiro gishya aho mubasha kuvugana n'abatumire bacu mutanga ibitekerezo cyangwa se mubaza ibibazo uko mubyifuza muzatwihanganire iki cyorezo nikirangira tuzakomeza ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe namwe kandi mukomeze kwirinda kurengera ubuzima bwanyu ubwabo mubana n'abo muturanye mukomere cyane
tuve mu burundi twerekeza mu rwanda aho leta itangaza ko mu gihe cy'icyumweru kimwe izaba yamaze gushyiraho ikigega kizafasha mu kuzahura ubukungu bw'igihugu bwasubijwe inyuma na kovide cumi n'icyenda asumuta kaboyi i kigali mu rwanda abaha inkuru irambuye ku ikubitiro iki kigega kizashyirwamo amafaranga agera kuri miliyari ijana mu mafaranga y'u rwanda leta yumvikanisha ko aya mafaranga azafasha mu kuzahura ubucuruzi bw'abikorera bwazambye minisitiri w'imari n'igenamigambi wuziyendagije imana asobanura ko iki kigega kizafasha abacuruzi bose bahuye n'igihombo kongera kuzahura akazi kabo ikigega rero turateganya ko cyajyamo nka miliyari nk'ijana z'amanyarwanda ya leta ariko tugakomeza tugashaka n'andi n'abandi bashobora gushyiramo amafaranga kugira ngo cyaguke kurushaho turateganya ko mu gihe cy'icyumweru kimwe cyaba gitangiye muri rusange ikigega kizafasha ubucuruzi ubwo aribwo bwose bwagizweho n'ingaruka hari ibipimo bizagenderwaho kugira ngo ababirimo babone amafaranga aciriritse ku gihe cyiza noneho bongere bakore bihutishe imirimo harimo ndetse n'amasosiyete ibikorwa biciriritse cyane n'ibitoya nabyo birimo ku buryo bizahabwa inguzanyo za make ndetse n'ingwate kimwe mu bintu byahungabanijwe n'icyorezo cya virusi ya korona urwego rw'ubukerarugendo rufata umwanya wa mbere rwari ruherutse gutangaza ko mu kwezi kumwe gusa kwa gatatu rwahombye agera kuri miliyari mirongo itatu n'eshanu mu mafaranga y'u rwanda uru rwego ni rumwe mu zafashe iya mbere mu gutakambira leta ngo ibashyireho ikigega cyazabafasha kuzahura ubucuruzi bwabo nyuma y'iki cyorezo abikorera cyane cyane mu bari mu bukerarugendo n'amahoteli baravuga ko leta ibatuye umutwaro bwana nsengiyumva burakabuye umuyobozi w'ihuriro ry'abakora mu mwuga wo kwakira abantu hoteli na resitora yabisobanurira ijwi rya amerika gukora igurisha imitungo yawe iyo nyungu rero akenshi usanga iri hejuru cyane guhera kuri cumi n'ane kugeza kuri makumyabiri na iyo nyungu dutanga buri kuri buri kwezi ubu ari amafaranga mu byo turimo tuganira ni kureba noneho uburyo ki iyo nyungu yagabanuka noneho bigatuma n'amafaranga wishyura buri kwezi agenda agabanuka so urumva rero ni ni umutwaro tuba twikoreye ariko urumva ko leta iba yabitekerejeho leta iherutse gufungura ibikorwa bimwe na bimwe kuva tariki ya kane ku kwezi mu rwego rwo kongera kureba mu by'amahoteli n'ubukerarugendo rugasobanura ko nubwo hashize icyumweru ibi bikorwa bimwe bifunguwe bo batarongera gukora kuvuga ngo twatangira gukora ntabwo ari ibintu byenda guhera ko bigera ku rwego twari turiho kubera ko uretse na no kuba twarafunguye yego urazi ko mu ntara ntabwo abantu bagishobora kuva mu ntara imwe ngo bajye mu yindi ariko imipaka iracyafunze ibibuga by'indege biracyafunze kuko ubukerarugendo ni ni ikintu mu by'ukuri kidashingira ku karere umurenge cyangwa igihugu kimwe gusa ni ni ni ni urusobe rw'imigenderanire iri hagati yaba uturere intara ibihugu n'isi yose muri rusange rero kuva iki cyorezo kitari cyagira ngo kigira cyangwa se urukingo ntabwo ari ibintu byahera ko bivuga ngo birazamuka bigere kuri rwa rwego leta y'u rwanda n'ikigega mpuzamahanga cy'imari fmi bari baherutse kuvuga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri igera ku munani ku ijana minisiteri y'imari igaragaza ko iki cyizere cyamaze kuyoyoka kuko kugeza ubu u rwanda na fmi bagaragaza ko umusaruro mbumbe ushobora kuzamuka kugera kuri kabiri ku ijana ariko nabyo bishobora guhinduka kubera iki cyorezo cya covid cumi n'icyenda cyugarije isi n'u rwanda ubu nta muntu ku isi wavuga uburyo ingaruka nyamara ntawe uzi n'uburemere bw'ingaruka zacyo ku buzima bw'ibihugu niyo mpamvu rero imibare igenda isubirwamo uko hagenda haboneka imibare mishyashya niko ibyaha ibihugu yaba imiryango mpuzamahanga igenda isubiramo iyo mibare ariko ni ibintu bigenda bihinduka n'ubu twagiye dusubiramo imibare nanone dukoranye na IMF twavuye kuri gatanu igice kimwe ku ijana turamanuka tujya kuri gatatu n'ibice bitanu ku ijana ubu turi kuri kabiri ku ijana nubwo bitari byarangira neza nubwo abantu banyuranye bakomeje kugaragaza ko iki cyorezo kizasiga benshi mu bukene bukabije perezida wa repubulika y'u rwanda paul kagame aherutse gutangaza ko ubukungu bw'u rwanda butazazahazwa n'icyorezo cya virusi ya korona ibi mukuru w'igihugu yabigarutseho mu kiganiro aherutse kugirana n'abashoramari barenga magana ane bari mu bice hafi ya byose by'isi ibibazo by'aba bashoramari byumvikanagamo impungenge cyane cyane ku bukungu bw'ibihugu nyuma ya covid cumi n'icyenda kuri iyi ngingo umukuru w'igihugu asanga uru rugamba rwo guhangana n'ingaruka z'iki cyorezo rusaba ubufatanye bw'ibihugu yagaragarije aba bashoramari ko by'umwihariko ubukungu bw'u rwanda bwari buhagaze neza muri iki cyorezo gusa ko nubwo umuvuduko bwariho uzagabanuka ngo hari icyizere cy'uko butazazahara cyane asumta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
tukiri mu rwanda bamwe mu batanga serivisi z'amahoteli mu karere ka rubavu baravuga ko badakora nubwo bakomorewe bavuga ko ihagarikwa ry'ingendo ziva mu mujyi wa kigali no hanze byahagaritse imikorere yabo claude ganza munyamagana araduha inkuru iminsi itandatu irashize guverinoma y'u rwanda yoroheje amabwiriza yasaga nk'ayahagaritse ubuzima busanzwe mu rwanda yari amaze ibyumweru bitandatu abanyarwanda bari mu bihe bidasanzwe by'amabwiriza yabasabaga kuguma mu ngo zabo mu rwego rwo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya virusi ya korona nyuma yo kwemererwa gusubira mu mirimo imwe n'imwe abatari bake barabyishimiye nubwo hari abagaragaza ko kubona aho barangura bikibagora nk'uyu mu by'ukuri urebye ni nko kuvuka ubwa kabiri ukwezi ndetse n'iminsi yarengagaho tudakora urareba byari ibibazo wasangaga benshi dufite ibibazo mu ngo by'inzara ariko kuri uyu munsi kabisa turumva rwose tunezerewe nubwo atari cyane ubona ari ingendo mu ntara gusa tutari twatangira no kujya kurangura za kigali wenda ikibazo kijyanye n'imari kugira ngo izajye itugeraho ibicuruzwa byacu nibyo bikigoranye ariko mu by'ukuri ntabwo bisa no kwirirwa mu rugo cyakora ku batanga serivisi z'amahoteli n'ubukerarugendo bo urugendo ruracyari rurerure nk'uko babivuga nkatwe dukora akazi k'ibijyanye n'amahoteli n'ubukerarugendo n'ubundi turasa nk'aho tudakinguye kubera yuko niba dukorera hano igisenyi akaba umuntu wazaga kuri ari iwawe yaturukaga i kigali cyangwa yaturukaga mu kindi gihugu urabona yuko ibigo by'indege birafunze nta munyakigali ushobora kugera i gisenyi nta muntu ushobora kuva igoma ngo yambuke azi i gisenyi urumva yuko turacyafunze bene aba bavuga ko bari mu ihurizo ritaboroheye ikibazo ni uko twitwa ko dukinguye ariko imisoro na ba nyir'amazu bo barakomeza kubara n'imisoro irakomeza gutangwa iyo bavuze ngo urakinguye icyo cyonyine kigaragaza yuko urimo gukora urugero niba wabonaga ibihumbi magana atanu ukaba utarayabonye deja warahombye mu nyungu iyo wari kuzabona urayihomba winjira no mu gishoro nacyo uragihomba abantu barahombye kompuriti ahubwo twibaza n'aho tuzakura ikindi gishoro hakatuyobera leta icyo nayisaba ni ukugerageza kureba ukuntu yafata mu mugongo abacuruzi ikagenda yoroshya imisoro kugeza ubu hoteli na za resitora zirakora ariko zigasabwa gufunga saa moya z'ijoro gutwara abantu mu modoka rusange nabyo byarasubukuwe ku buryo ntawe urenga intara ngo ajye mu yindi kandi ingendo hagati y'intara n'umujyi wa kigali nazo ntizemewe buri modoka itwara gusa abantu bangana na kimwe cya kabiri cyabo yari isanzwe itwara mbere kuko hasabwa gusigamo intera nibura ya metero imwe hagati y'umugenzi n'undi aba bagenzi kandi bagomba kuba bambaye udupfukamunwa bose bamwe mu bagenzi ariko bavuga ko ibiciro byazamutse cyane ndetse bisumba ibyagenwe n'ikigo ngenzuramikorere rura ibiciro byahindutse cyane uri kujya usanga ugasanga bakubye kabiri niba wenda twaziraga nka magana atandatu ziturutse mu bigogwe kugera ni igisenyi bari kuduca igihumbi magana abiri na mirongo itanu niyo wishyuye kubyumva byonyine biragoye ariko kuko uba ufite kugenda iyo baguca yose uyafite watanga ntabwo byemewe mbese kwinjira muri bisi udafite agapfukamunwa ni ibintu bidasanzwe cyane kuko bari kujya basigamo umwanya hagati y'umuntu n'undi ku ntebe kujya hicara abantu babiri mo hagati bagasigamo umwanya ku ntebe hajyaga abantu bane ubu ngubu bari kujyaho babiri hari abaturage babwiye ijwi rya amerika ko izi ngamba zo gukomorera zimwe muri serivisi n'ibikorwa bya leta n'iby'abikorera zasanze inzara ibarembeje ku buryo bari baratangiye kugurisha n'ibikoresho byo mu nzu ngo babone icyo bararira hari abagiye bagurisha amateleviziyo hari abagurisha intebe zo mu nzu barahari rwose n'udukoresho tumwe na tumwe two mu rugo rwose barabigurishije urabona nk'umuntu wari utunzwe na nyakabyizi urabona ko dukoresha niba yaradufite urabona iminsi irangije ukwezi kurenga adakora urumva kubigurisha si igitangaza bakamuha indica ndikize ntabwo ari ibitangaza birasanzwe nari mfite akaradiyo nakamaze nakwibutsa ko gutwara abantu kuri za moto bitarakomorerwa cyakora zifashishwa mu gutwara ibintu nk'uko ingamba za guverinoma ziri utubari n'utubyiniro insengero imikino n'imyidagaduro muri rusange nabyo biracyafunze amashuri nayo aracyafunze kugeza mu kwezi kwa cyenda ingamba zirimo gukurikizwa ubu zatangiye kubahirizwa kuva tariki enye z'uku kwezi zikaba zigomba kumara iminsi cumi n'ine claude ganza mu nyamagana mu burengerazuba bw'u rwanda ku bwa radiyo ijwi ry'amerika
turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'ijwi ry'amerika mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twasangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi ry'amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavidewo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugendera mwadushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibaraje ishinga mukoresheje urubuga rwa facebook voa radiyo yacu canke inomero yacu ya whatsapp ikurikira agasaraba rimwe kabiri zero kabiri kane kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe ijwi ry'amerika ni radiyo yanyu
mu rwanda kandi abatuye mu karere ka rusizi basaba inzego z'ubutegetsi kubakomorera bakajya gusarura imyaka bahinze muri repubulika ya demokarasi ya kongo baravuga ko bafite ikibazo cyo kubura ibitunga imiryango yabo nyamara ibyo bahinze muri icyo gihugu gituranye birimo gusarurwa n'abandi umunyamakuru wacu temisitoke mutijima yaganiriye nabo adutegurira inkuru ifungwa ry'imipaka kubera covid cumi n'icyenda ntiryahungabanyije ubucuruzi bwambukiranya imipaka hagati y'ibi bihugu bituranye gusa ahubwo na myinshi mu yindi mirimo yabyariraga inyungu abayikora ubu yarahagaze ku mipaka igera kuri itatu ihuza u rwanda na kongo wambukiye mu karere ka rusizi ahahoze hanyura ababarirwa mu bihumbi mirongo buri munsi ubu nta n'inyoni itamba benshi mu bahoze bagize urwo rujya n'uruza ni abakoraga imirimo ya ba nyakabyizi muri abo ba nyakabyizi harimo n'abahingaga mu masamba ari ku ruhande rw'icyo gihugu gituranyi banyuze ku mupaka wa bugarama kamanyora abo barimo ibyiciro bibiri ni ukuvuga bacaga inshuro y'umunsi bahingira abandi bagatahana amafaranga ndetse n'abari bahafite amasambu yabo ayo baguze cyangwa se bakodesha ku benegihugu mu gihe ingamba zo gufunga imipaka zikomeje abo muri icyo cyiciro cya kabiri babuze ayo bacira n'ayo bamira twahinga muri kongo nyine ibishyimbo n'imyumbati n'amateke n'itomati ibyo byose nyine turahombye twage tuguze amafaranga twatisha imirima twamara kwatisha imirima twati tweza tuzishyura amatsinda none rero amatsinda tugeza aho ubwishyu bwari buri hari muri kongo ibishyimbo byanjye ndi kuba telefone akambwira ko bihari kandi byumye nanjye rwose mu rugo merewe nabi ngeneye kuko nanjye mwaduha igihe cyo kubisarura ibishyimbo n'imyumbati ibigori byo ntibirera nanjye nanyuze muri kongo aho bita mu rubarika ariko kubera nyine iyi ndwara yaje yabaye tukirimo hano mu rwanda hari imyaka yahezeyo ubu ngubu cyakora ibishyimbo bibi byarapfuye igice kinini cy'aba banyarwanda bafite ibikorwa by'ubuhinzi muri kongo ni abava mu mirenge ya bugarama muganza gikunda mvura na nzahaha ariko kandi hari n'abaturuka mu mirenge yitaruye umupaka wa bugarama kamanyura nka kamembe ndetse na mururu ese yaba ari iyihe mpamvu itera aba banyarwanda guhitamo kujya guhinga muri kongo ahitaruye ingo zabo imirima ya hano hano mu rwanda iwacu yari ihenze abaturage kenshi bomokaga hakurya kuko ariho amasambu aboneka bakajyayo bagira ngo imirima nyine ihendutse abariyo bahinga ni benshi cyane hafi umurenge wose cya kabiri cy'abaturage bakoreragayo ahari nk'uhageraga mu gitondo mu myaka yashize mu gihe cyashize korona itaraza niho wari kubona ko abaturage ari benshi cyane none rero iki cyorezo kimaze kuza imipaka yarafunzwe iryo fungwa ry'imipaka rero ryatumye ubu barimo kwicira isazi mu jisho mu gihe ibyo bahinze batekereza ko birimo kuribwa n'abandi inzara iratwishe ari inzara y'amafaranga ari inzara y'ibiryo n'akazi nako byose byaratunaniye nta kantu dufite impungenge dufite nuko abakongomani bagomba kubyiraramo bakabyiba kubera nyine ingaruka dufite ni uko turi kubura ibyo turya kandi twarahinze dufite inzara mu miryango kandi twarahinze ahubwo dufite ubwoba ko abakongomani bazabira abo bagasaba rero ko bahabwa igihe gito gishoboka ni uko baduhaye niba igihe gitoya niba nk'ibyumweru nka bibiri cyangwa ukwezi tugakurayo ibyo twari twahinzeyo twakomeza nyine kuri kwirinda ni kandi turabishoboye nimutubabarire ibyumweru bitatu tujye kubisarura dukuragure inzara ntitwice inzara yatwishe rwose iratwishira turembeje mana we ibyumweru bitatu ari byo mutubabarire tujye kuzana imyaka yacu rwose bimwe bagiye babisarura ariko tugiyeyo ibyasigaye twabizana nk'ibyumweru bitatu mwabiduha rwose nta handi twahinze mu rwanda ntaho ni muri kongo twasize umutungo mudohereze nk'ibyumweru bibiri dusarure imyumbati n'ibishyimbo imyumbati turarandagura n'ibishyimbo tuvaneyo ubundi bongere bafunge inzego z'ubutegetsi mu karere ka rusizi zabwiye ijwi rya amerika ko iki kibazo zakigejeje ku nzego nkuru z'igihugu ubu hakaba hategerejwe umwanzuro uzatangwa n'abategetsi b'ibihugu byombi bwana kayumba efuremu niwe uyobora akarere ka rusizi ikibazo twaracyakiriye ndetse twagishyikirije inzego nkuru z'ubuyobozi kugira ngo harebwe niba hakorwa ubuvugizi abantu bajya gusarura nk'uko imodoka zitwaye imyaka zigenda harebwe niba bashobora guhabwa uburenganzira bwo kujya gusarura imyaka yabo birumvikana ko rero ni icyemezo kigomba gufatwa n'impande zombi inzego z'ubuyobozi nkuru z'ibihugu byacu byombi ubwo turategereje ikizavamo hari icyizere mubaha wenda ko ibyo biganiro byagira icyo bitanga vuba mbo birumvikana twagaragaje ikibazo ku nzego nkuru z'igihugu cyacu dutegereje ikizavamo haba ejo cyangwa ejo bundi umwanzuro wavamo twamenyekanisha ntabwo byatworoheye kumenya umubare nyirizina w'abo bahinzi bafite amasambu muri kongo ariko bamwe mu bo twaganiriye batubwiye ko babarirwa mu magana abo bakavuga ko guhinga muri kongo byabahendukiraga kubera amasambu ahendutse gukodesha ugereranyije no mu rwanda mu gihe ubu kubona ibibatunga bikomeje kubabera ingume bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha mu maguru mashya ngo barebe ko hari ibyo baramira temistokre mutijima ijwi rya amerika mu burengerazuba bw'u rwanda tukiri kuri iki kibazo bamwe mu baturage b'abakongomani bakodesha abanyarwanda imirima bahingamo ikamanyora muri teritwari ya warungu intara ya kivu y'epfo bavuga ko bahangayikishijwe n'ubujura bukomeje kwibasira iyo mirima y'abanyarwanda muri ibi bihe imipaka ifunze kubera covid cumi n'icyenda inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri uvira ugeze kamanyura hafi y'umugezi wa rusizi ku mupaka wa kamanyura na bugarama abaturage b'abakongomani batuye muri lokarite ya kapfunda bakwereka imirima y'amateke iy'ibigori ndetse n'iy'ibishyimbo abaturage b'abanyarwanda bari basanzwe bahinga mbere y'uko imipaka ifungwa kubera virusi ya korona ariko kuri none imwe mu myaka bahingaga ikomeje kwibasirwa n'abajura buhendwa mu nganga ni umuturage wo muri kamanyola afite amasambu atatu abanyarwanda bo mu mugarama bakodeshaga bari kura imimbati bakuriye amateke ni ibishyimbo bari kugenda batotorera ku miti ntayo abanyarwanda batatu imirima kandi bose bari bashyizemo n'amateke kandi bari kugenda bayibaye amateke bayirangije yose abanyarwanda hari igihe umusaba ibihumbi mirongo itanu y'amanyarwanda hari igihe aguhereza ibihumbi mirongo itandatu mirongo ine ni mirongo itatu ukumumvikanye nawe niko aguhereza amafaranga mukankanju ni umuturage wo muri lokarite ya kapunda ishyirwa mu majwi kuba muri yo harimo abaturage biba imirimo y'abanyarwanda yemeza yuko hari ingamba zafashwe zo gucunga imirimo y'abanyarwanda kuko hari bamwe mu baturage bo mu bugarama babatelefona abandi nabo bagahagarara hakurya y'uruzi rwa rusizi bakabasaba kubacungira imirima twebwe imirimo itwegereye ntabo bari kuyiba bamwe turi kubasarurira abandi biri kuborera mu murima kubera ko ntabo twabashobora abantu bibaga imirimo y'abanyarwanda twagiye tuvyuka dusanga amateke y'abanyarwanda bayibye abantu bagize intuze umutekano yo kugira ngo barinde iyo mirima ireke kwibwa kuva ubu nta murima w'umunyarwanda uribwa twabuze buri muturage azareba hano babone umuntu uri kwiba iyo mirima bamuhereje leta imuhane twashatse kumenya impamvu abo banyarwanda bava karere ka rusizi bakaza guhinga muri repubulika ya demokarasi ya kongo kamanyola maze tuvugisha mariya rwanditse umuyobozi wungirije wa lokarite ya kapfunda aho aba banyarwanda bakunze guhinga rwanda nta mirima ibayo ni mitoya cyane kubera igihugu cyabo ni gito cyane nta mirima iriyo benshi bagasanga batafishe imirima bakatisha muri kongo hari abava imururu hari abava ikamembe hari abava muri site nibyo barahinga bose hano bakisa amarese pase bagahinga hano muri kongo imirima hari utanga ibi makumyabiri hari utanga mirongo itatu hari utanga mirongo ine hari utanga mirongo itanu biterwa no kumurima ungana ubwanjye nyenyeri fishe nabahaye umurima umwe gusa bampaye makumyabiri na bitanu by'amanyarwanda ku mwaka umuyobozi w'iposita nkuru ya kamanyula avuga yuko bafashe ingamba zo gufunga abantu bose bazafatwa biba imirimo y'abanyarwanda ndetse yemeza yuko bashyizeho n'abantu bazajya bakora irondo mu rwego rwo gucunga abajura bibasira imyaka muri iyo mirima mwomenya yuko aha kamanyola atari imirimo y'ubuhinzi yonyine aba baturage b'abanyarwanda bo mu mugarama bahakorera gusa ahubwo basanzwe bafite n'amaduka ndetse na za resitora ariko kuri uyu munsi zirafunzwe kubera virusi ya korona vedaste ngabo ku bw'ijwi ry'amerika ubuvira mu ntara ya kivu y'epfo inshuti twari kumwe haniho dusoreje ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha tubibutse ko ibiganiro by'ijwi ry'amerika mushobora kubisanga ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu turi no kuri yutube na facebook vowa radiyo yacu mbashimiye cyane rero ko mwahisemo gukurikira radiyo ijwi ry'amerika nshimiye kandi bagenzi banjye bagize uruhare muri ibi biganiro n'abari ku buhanga bw'ibyuma badufashe kubibagezaho uwashyize hamwe aya majwi ni fasili gebeho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi mwakoze rero kubana natwe kandi mukomeze kwirinda icyorezo cya virusi ya korona tubararikiye ibindi biganiro bya radiyo yanyu ijwi ry'amerika amahoro kuri mwese